radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye perezida joe biden wa leta zunze ubumwe za amerika yamaganye itegeko rihana abakorana imibonano basangiye igitsina ryashyizweho umukono kuri uyu wa mbere na perezida museveni wa uganda mu burundi haravugwa ibura rya lisansi mu ntara zitandukanye z'igihugu ibiciro byayo byariyongereye ihiyasi yahora igutwara amajana atanu byazimbye igihumbi ariko ibihiyasi ni inoti y'icatanu ibihumbi bibiri imoto igaca igira bitatu ibajaje igaca igira ibihumbi bibiri nk'ihiyasi urumva ko ni ingorane kabisa umwe mu bagenzi bavuganye n'ijwi ry'amerika mu rwanda abanyeshuri bagiye kujya bagaburirwa inyama y'ingurube mu rwego rwo kurwanya imirire mibi mu mashuri abanyeshuri batarya ingurube bazaba bande inkuru y'ijwi ry'amerika muri aya makuru ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi turi kumwe na oriyani itanga ishaka na toma kamirindi muri afurika y'epfo perezida cyril ramaphosa yashyizeho itsinda ryo gukora ankete ku ntwaro zaba zaroherejwe mu burusiya toma kamirindi ishize ibyumweru bitatu iyi nkuru y'uko afurika y'epfo yaba yarahaye uburusiya intwaro n'amasasu imenyekanye biturutse kuri ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika i pretoria robin bridget icyo gihe yabwiye itangazamakuru ati tuzi neza ko zagiye mu bwato bunini butwara imizigo bwazipakiriye rwihishwa mu cyambu cya gisirikare cyitwa simons town hafi ya cape town guhera tariki ya gatandatu kugera ku ya munani mu kwezi kwa cumi na kabiri gushize kuri we guha intwaro uburusiya ni ikibazo giteye impungenge cyane ibi birego byateje umwuka mubi hagati ya afurika y'epfo na amerika mu itangazo yashyize ahagaragara kuri iki cyumweru perezidansi ya afurika y'epfo ivuga ko umukuru w'igihugu Cyril Ramaphosa amaze kugena itsinda ry'abantu batatu bagomba kubikoraho anketi riyobowe n'umucamanza Phineas Mojapelo wahoze mu rukiko rw'ikirenga abandi barigize na avoka witwa Lia Chabashe na Enver Surti wigeze kuba minisitiri w'ubutabera mu byo bashinzwe harimo kumenya ngo ninde uzi igihe ubwato bwaziye bwari buvuye he busubiyeyo bwagiye hehe bwapakuruye iki muri afurika y'epfo kandi bwasubiyeyo butwaye iki ese binyuranyije n'itegeko nshinga cyangwa n'andi mategeko bafite ukwezi kumwe n'ibyumweru bibiri kugira ngo babe batanze raporo yabo amashami atandukanye y'umuryango w'abibumbye aravuga ko inzara ishobora kwigabiza ibihugu bya sudani hayiti burkina faso na mari niba bitabonye imfashanyo mu buryo bwihutirwa oriyani itanga ishaka onu ivuga ko mu gihe atamfashanyo yoboneka ibyo bihugu bishobora kugwa mu kaga iyo nzara ahanini ngo yoba yavuye ku ntambara muri sudani mu gihe muri ibyo bindi bihugu ishobora kuba yatewe n'ukuntu abantu batidegembye uko bashatse kandi n'ibidandazwa bidashika hose muri hayiti burkina faso na mali ibindi bihugu biri ku rutonde rw'ibibabangamiwe ni inzara nyinshi muri afghanistan nigeria somalia sudani y'epfo na yemen raporo yasohowe n'ibiro bya onu bijejwe imfungurwa ku isi pam n'ibijejwe uburimyi ku isi fao iratera akamo kugarukira abanyagihugu bo muri ibyo bihugu mu buryo bwihutirwa kugira ntibicwe n'ikigoyi uretse ibyo bihugu icenda bigeramiwe n'inzara ibyo biro bitandukanye by'ishyirahamwe mpuzamakungu bivuga ko muri rusange ibihugu mirongo ibiri na bibiri biri ku rutonde rw'ibihugu birangwamwo ibibazo by'ikena ry'imfungurwa Q Dongyang umuyobozi wa FAO yagize ati kwirengagiza ivyo bibazo ntibikiri inyishu canke umuti wo gukemura ikibazo c'ikena ry'imfungurwa mu butaliyani abantu bane baguye mu mpanuka y'ubwato yabereye mu kiyaga cya Maggiore umuntu umwe gushika n'ubu ntaratorwa inyuma y'aho iryo sanganya ryahitanye abo bantu ribereye ibiro vy'igihugu bijejwe kuzimya imiriro no gutabara vyatangaje ko abantu bashika kuri mirongo ibiri bashoboye koga bagashika ku nkengera y'ico kiyaga mu gihe abandi batabawe n'abantu bari mu bundi bwato batanu muri bo baciye banyarukanwa kwa muganga kuvugwa ubwo bwato bw'ingenzi burehana metero cumi na zitandatu bwibiriye mu kiyaga ca Maggiore mu buraruko bw'ubutaliyano mw'ijoro ryari rikeye abajejwe gutabara imbabare harimwo n'abakoresha kajugujugu barabandanya kurondera uwo muntu ataratorwa gushika ubu abategetsi batangaje ko abajejwe gutabara bashitse bitevye bivuye ku mvura y'isegenya yariko iragwa kandi n'ikirere kitabona neza ibinyamakuru vyo mu butaliyano vyatangaje ko ubwo bwato bwari bwatwaye abantu mirongo ibiri na batanu harimwo n'ingenzi n'abadereva babwo abari muri bwo bariko barahimbaza imyaka y'amavuko y'umwe muri bo igihe igihuhusi n'imvura y'isegenya byaduka bigatuma ubwo bwato bwibira izo ngenzi zisanze muri ico kiyaga Maggiore gikanye cane
murakoze Oriane Itangishaka na Toma Kamirindi mu makuru avugwa hirya no hino ku isi mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'Amerika umvikanira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo acuve wa akadomo koma naho ku mbuga za Facebook YouTube na Instagram aderesi yacu ni voa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
perezida wa uganda yoweri kaguta museveni yashyize umukono ku itegeko rihana abakorana imibonano basangiye igitsina uyu mushinga w'itegeko wanenzwe cyane mu bihugu by'uburayi na amerika byavuze ko uganda ishobora kuzafatirwa ibihano kampala iginashusi bahije amakuru yerekeye gushyira umukono ku mushinga w'itegeko rirwanya abaryamana bahuje igitsina yatangajwe bwa mbere na perezida w'inteko ishinga amategeko anita among mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ibi byakurikiwe n'inzego zitandukanye za leta zanditse ku mbuga zazo za twitter zishimira umukuru w'igihugu n'inteko ishinga amategeko kuba bahagurukiye kurwanya icyo bise igitutu cy'amahanga hagamijwe kurengera inyungu z'igihugu icyakora perezida museveni ukunda kwandika ku bikorwa bye ntacyo yanditse ku rubuga rwe rwa twitter kijyanye n'uko yasinye iri tegeko ariko ibiro bye byasohoye itangazo rigufi ryemeza ko yemeje iryo tegeko hamwe n'indi mishinga y'amategeko atanu mu itangazo yashyize ku rubuga rwe rwa twitter perezida w'inteko ishinga amategeko yavuze ko abadepite bumvise impungenge z'abaturage bagashyiraho amategeko arengera ubusugire bw'umuryango kandi bagahugurukira kurengera umuco indangagaciro n'ibyifuzo by'abanyayuganda umushinga w'iri tegeko gitegurwa ibihugu nka amerika n'imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu byahamagariye guverinoma ya uganda kudatora uyu mushinga w'itegeko bivuga ko uhungabanya uburenganzira bw'abaturage kandi uzahungabanya inyungu zagezweho mu gukumira ikibazo cy'uburwayi bwa sida mu gihugu amerika n'ibindi bihugu byavuze ko uganda n'abategetsi bamwe ku giti cyabo bashobora kuzafatirwa ibihano iri tegeko riramutse ryemejwe perezida w'inteko ishinga amategeko niwe ibi bihano byabanjirijeho perezida museveni akimara gushyira umukono kuri iryo tegeko ambasade ya amerika muri uganda yatangaje ko yahagaritse viza ya, ya anita yo kwinjira ku butaka bwa amerika james sababuturo umudepite washyigikiye iri tegeko yatangarije ijwi rya amerika ko ibihugu by'amahanga bigomba kumenya ko abanyafurika bazi icyo bashaka anavuga ko kuryamana kw'abasangiye igitsina atari uburenganzira hanyuma ya byose ibyo dukora biba bikwiriye kugirira abantu bacu n'igihugu cyacu akamaro habayeho abenshi muri uganda bagira bati irishano ntidushaka ngo ryemererwe mu gihugu cyacu urundi ruhande ni cyane cyane abo hanze bagira bati ibyo tubabwiye nibyo mukwiriye gukora none umunezero dufite ni uko tubabwiye ngo oya oya oya ntabwo muturusha kumenya ibidukwiriye ntimuturusha kumenya imico yacu uko imeze si ngombwa ngo tujye dukurikira buri kintu cyose muvuze abanyayuganda benshi benshi benshi uko bake bake bambarwa abenshi bari bwakire itegeko mu buryo bukwiriye kandi n'umunezero mwinshi iyo miryango mpuzamahanga ibihugu by'amahanga bivuga ko uku ari ugukandamiza uburenganzira bwa kiremwamuntu ko abantu nabo bavutse batyo nabo bafite uburenganzira bwabwo kubaho icyo kugira ngo bavutse batyo ni ukubesha ntabwo kigeze kibaho ni ukugoma none bashaka ngo natwe tugome nk'uko bagomye ntabwo turi bubyemere icyo tutabyemera ni uko nabo babizi neza ko imana yaremye irema abantu bagira iti umugabo n'umugore ntabwo yigeze igira ngo umugabo n'umugabo umugore n'umugore abaharanira uburenganzira bwa muntu bo bakomeje kwamaganira iri tegeko bavuga ko ari ribi bagaragaza ko batangajwe n'amakuru y'uko perezida museveni yarisinye sara kasande kihika ni inzobere mu mategeko mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa muntu avuga ko ari inzozi gutekereza ko amategeko yakuraho kubana hagati y'abasangiye igitsina muri uganda undi munyamategeko adrian juko we yamaze gutegura icyifuzo cyo guhinyuza iri tegeko icyifuzo cye akaba araye agishikirije inteko ishinga amategeko ati mu gihe barimo gushyiraho amategeko abaturage bagomba kubigiramo uruhare cyane cyane abarebwa n'iryo tegeko ariko mu gihe cyo gushyiraho iri tegeko nta muntu n'umwe mu bakundana bahuje igitsina watumiwe ngo ibitekerezo byabo byumvikane kandi ari itegeko ribareba mu buryo butaziguye iri tegeko nanone turarihakanya kuko mu gihe cyo kurishyiraho perezida w'inteko ishinga amategeko yerekanye ko abogamye kandi atagomba kubogama tunararihakanya kubera ko rihana abantu bakuru bakora imibonano bahuje ibitsina bamaze kubyemeranyaho hagati yabo ibi akaba binyuranyije n'itegeko nshinga riha buri wese uburenganzira ku buringanire n'ubutavangurwa perezida museveni akimara gusinya umushinga w'itegeko imiryango itatu mpuzamahanga y'ubuzima ku isi irimo ikigega cyo kurwanya virusi itera sida igituntu na malariya gahunda y'umuryango w'abibumbye ishinzwe kurwanya sida n'ikigega cya perezida wa amerika gishinzwe kurwanya sida byasohoye itangazo ryamagana iri tegeko bavuga ko rizabangamira inyigisho z'ubuzima n'izindi gahunda zifasha kurwanya icyorezo cya sida kuko abagize umuryango w'abakundana basangiye igitsina bazatinya kuja kwivuza kubera gutinya ivangura no guhezwa iri tegeko riteganya igihano cy'urupfu n'abo bazakorana imibonano n'abo basangiye igitsina bayikorana n'abana bari hasi y'imyaka cumi n'umunane no kubatera uburwayi bwa sida kimwe no gukorana imibonano n'abantu batishoboye cyane cyane abarebwa n'abafashwa n'uwakoze icyo cyaha Ignatius Bahizi ijwi ry'Amerika Uganda.
Perezida Joe Biden wa leta zunze ubumwe za Amerika amaganye iri tegeko ryashyizweho umukono na Perezida Museveni. Itangazo ryasohowe na Perezidansi y'Amerika ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere rirasaba ko iri tegeko riseswa. Geoffrey Mutagoma.
Itangazo ryasohowe n'ibiro bya Perezida Biden ryavuze ko isinywa ry'iri tegeko ari ihungabanywa rikabije ry'uburenganzira rusange bwa muntu ridakwiriye ku baturage ba Uganda kandi rishyira mu kaga iterambere ry'ubukungu bw'igihugu cyose. muri iri tangazo perezida biden aravuga ko yifatanyije n'abandi hirya no hino ku isi harimo n'abo muri uganda gusaba ko iri tegeko riseswa vuba na bwangu yagize ati ntawe ukwiye kubaho mu bwoba buhoraho ku buzima bwe cyangwa ngo agabizwe ibikorwa by'urugomo n'ivangura sibyo perezida joe biden yavuze ko yategetse inama ishinzwe umutekano mu gihugu kureba ingaruka z'iri tegeko kuri gahunda zose amerika ifatanyijemo na uganda harimo na gahunda ya perezida wa amerika yo kurwanya sida pepfar iri tangazo rivuga ko amerika ishora muri uganda amafaranga agera kuri miliyari y'amadolari buri mwaka isinywa ry'iri tegeko rishobora kuyihagarika kuri uyu wa mbere pepfar ikigega mpuzamahanga cyashyiriweho kurwanya sida igituntu na malariya n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kurwanya sida basohoye itangazo bahuriyeho bavuga ko iri tegeko rishyize mu kaga gahunda zo kurwanya sida muri iki gihugu urakoze Geoffrey mutagoma nongereho ko leta y'ubwongereza nayo yamaganye iri tegeko yavuze ko ari urukozasoni kandi ko rishimangira ivangura minisitiri ushinzwe iterambere w'ubwongereza Andrew Mico yavuze ko demokarasi igaragazwa no kubahiriza uburenganzira bwa buri wese mu mategeko kandi akabaho mu bwisanzure n'umwanzuro atavanguwe ati iri tegeko rizabangamira intambwe zari zimaze guterwa mu kurwanya sida ati kandi ishusho ya uganda mu mahanga izahinduka
bakunze baradijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo byo bararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo communautaire de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi haravugwa ibura rya lisansi mu ntara zitandukanye z'igihugu ibiciro byayo byariyongereye abatwara abantu n'ibintu baravuga ko bahahombera icyo kibazo cy'ibitoro kukikimonogoza inkuru irambuye eloje wirikaneza turarengeje ukwezi hafi n'iminsi ishika itandatu nta esanse iritiro n'inusu turiko turayigura ibihumbi cumi na bine cumi na bitanu naho nyene kuri magendo ntituzi n'ahibwe uwo ni umwe mu bashoferi batunzwe n'umwuga wo kunguruza abantu n'ibintu mu ntara ya cibitoke mu buraruko buca iburengero bw'uburundi yabwijwe rya amerika ko amaze ukwezi kurenga atabona igitoro avuga ko niyo yiswe ko akironse ari nk'inshuro zitatu zirenga ku giciro cashinzwe na leta turarengeje ukwezi hafi n'iminsi ishika itandatu nta esanse iritiro n'inusu turiko turayigura ibihumbi cumi na bine cumi na bitanu naho nyene kuri magendo ntituzi n'ahitse leta yari ikwiye kuraba by'ukuri ikareka kutubohera amaboko imugongo kuko niko nobivuga mu kirundi kuko umukiriya ahantu wamutwarira igihumbi umubwira ati ni cyatanu aca kwita umumenja kandi nawe litiro n'inusu kuri sitasiyo rigura ibihumbi bitanu umaze kurigura cumi na bitanu urumva nta kundi wobigenza ababosi nabo bagaca bavuga ati genda murondera amafaranga none tuze kumena amazu kweli bavuga ko akazi gasa n'akahagaze je nahora nshobora kuronka nk'ibihumbi nka mirongo ibiri na bitanu ku munsi ariko ubu sindenze ibihumbi cumi na bitanu nirirwa nicaye ngaha twirwa duteramye ngaha mu giti turabura kabisa abiyunguruza nabo bemeza ko kabaye akayobera abahinga ihiyasi yahora igutwara amajana atanu byazimbye igihumbi ariko ubu ihiyasi ni inoti y'icyatanu ibihumbi bibiri imoto igaca igira bitatu ibajaje igaca igira ibihumbi bibiri nk'ihiyasi urumva ko ni ingorane kabisa mu gisagara cy'ubutunzi bujumbura hageze aho abantu barara ku masitasiyo kugira baronke amaritiro bahabwa kurushi nk'uko byemezwa n'uwo mushoferi wa tagisi hanyuma nca ndaraho ndara mpagaze mu nyuma mbona ikamyo muri saa munani n'inusu y'ijoro arambwira ati ingiye gupakururira rya kamyo nini nini ziba zivuye tanzania ndamukurikira nsanga hariho n'abandi nja gutonda ngira cumi n'indwi ariko narahiriwe umunsi urahera wundi umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe regide zor ishinzwe kwinjiza ibitoro mu gihugu asigura ko ikibazo nyamukuru kiri ku ruhande rwa tanzania aho igitoro gipakirirwa jean albert manigomba harabaye akabazo katavuye kuri regidezo katavuye kuri leta kuko ibitoro dar esamu twari tubifise vy'amaesanse bishika mu ma pris de 10 million dolitre nyinshi cyane mugabo hataba ingorane hagati ya, ya communication entre lobere y'Uburundi na obere ya Tanzania ho muri obere ya Tanzania batabona ibyo twemeza ko tegeza kuteza kubideklara ibintu binyura na gato abarundi baganiriye n'ijwi rya Amerika ubu bamwe mu bashoferi baja kurondera igitoro ku mupaka w'Uburundi na Kongo umukenyezi ari mu bagicuruza yabwiye Vedaste Ngabo umunyamakuru wa VOA Buvira ko igiturire ciraye kubera abarundi basigaye baja kuhagurira ibitoro ubu esanse muri iyi minsi yari yabuze i burundi abantu bako baraza gucuruza ariko bagiye gucuruza iyo esanse wasanga abapolisi bako baragenda basaka bayifashe baca bayijana bayijanye hari ukaca usanga bagiye kugombora bagiye kugombora kakanyungu kose bagomboramo kakaca gahera ku bapolisi akaba aribo bayarya usice ngaho utomboye ubona ko abiburundi bako kwaraza kuyarondera shanje itarururuka twahora twunguka ibihumbi icumi ku munsi kw'ibido ariko ubu kubera eshanje yabaye nabi twunguka ibihumbi bitatu gusa mw'ivyo bihumbi bitatu rero haje nk'umupolisi akayifata tuba dukorewe wa mupolisi abana bakaca bagenda bakarara uko mu burundi igikenyesi bitoro gusa n'isukari imaze igihe kinini ari umuzi wibuye nk'uko vyemezwa n'abaguzi hamwe n'abacuruza jewe isukari nsigaye ndayitiranya n'igitoro gitoro niyo ugura kuri litiro ibihumbi cumi n'umunani mirongo ibiri tubonye ije bayidandaza umengo ni urumogi inyegejwe muri kano karere indongozi ntacyo bavuga ko kuko bavuga ngo ngo isukari iratangwa ariko ntituyibona hano tugeze turayumva usanga batubarira tuyirangure ngo ijana mirongo itanu tukaraba kuyirangura ijana mirongo itanu tukaraba twayideta yako ibintu vyoduta mu mugozi rero yatuyireka ariko jenerali majo haloyizi ndayikengurukiye umuyobozi mukuru wa sosumo ishyirahamwe rimwe rudende rihingura isukari yemeza ko risohora ihagije twari twihaye ihangiro ryo gushika ku mwimbo ungana amatoni ibihumbi cumi n'umunani tukaba twahejeje isekeza twimbuye amatoni angana ibihumbi cumi n'icenda n'amajana ane na mirongo irindwi n'icenda niko twararengeje kuko twari twihaye iruhande y'isukari twimura leta yarafashe ingingo y'uko ababishoboye boshobora kwinjiza isukari gabriel usiririye umukuru w'ishyirahamwe rikome rirwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta asanga indinganizo mbi ari ituma ubukene bw'igitoro perezida ivariste ndayishimiye mu kwa gatatu yatangarije abarundi ababwira ko atavomo afise akuramwo ibitoro aha yari mu masengesho n'inzego za leta n'abagwizatunga nta nyishu yaco iri hafi kubera umushikiranganji w'amasoko ntanganguvu iburahimu wizeye ajejwe ikibazo c'ibitoro yabwiye abakenguza amateka ko ibigaga ntega bizoza vyo ku mirwa mikuru ya politike n'ubutunzi buvyera kandi hata buryo buhari bwo gusubira kuvyuzuza mu gihugu ibiciro vy'ibicuruzwa vya nkenerwa vyiyongereye n'imiburiburi kabiri mu mezi anaheze nk'uko ijwi rya amerika ryabitohojeko eroje buri kaneza ijwi rya amerika mu rwanda minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi iratangaza ko mu minsi iri imbere inyama y'ingurube iziyongera ku ifunguro ry'abanyeshuri bagaburirwa ku ishuri ni mu rwego rwo kurwanya imirire mibi mu mashuri no kugabanya ikiguzi cyagendaga ku zindi nyama iri kibagira ubusha mu izina rya leta y'u rwanda bwana olivier kamana umunyamabanga ahoraho muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi yatangaje ibyo kongera inyama y'ingurube ku ifunguro abanyeshuri bafatiraga ku ishuri ubwo yahuraga n'abagize ihuriro ry'aborozi b'ingurube mu rwanda barebera hamwe uko ubworozi bw'iryo tungo buhagaze bwana kamana avuga ko kongera inyama y'ingurube ku ifunguro ry'abanyeshuri biri mu mugambi wo guhangana n'ikibazo cy'imirire mibi mu mashuri inyama y'ingurube ikungahaye ku ntungamubiri ku buryo butangaje ndetse ni kimwe mu byakwifashishwa mu kurwanya igwingira ry'abana abana batoya ndetse turateganya ko byatangira gukoreshwa muri school feeding program muri gahunda ya nyakubahwa perezida wa repubulika yo kugaburira abana ku mashuri inyama z'ingurube ni kimwe mu byakwifashishwa kugira ngo abana ku ishuri batangire guhabwa iryo funguro
uretse kuba inyama y'ingurube abahanga bagaragaza ko ikungahaye ku ntungamubiri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi inavuga ko ihendutse ugereranije n'inyama zikomoka ku yandi matungo nk'inka n'inkoko ashingiye ku ntungamubiri ziboneka mu nyama y'ingurube uyu mutegetsi akomeza ashishikariza ibigo by'amashuri ko aho bishoboka nabo bagira ubworozi bw'ingurube kugira ngo bajye babona inyama yayo bitabagoye minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ntitangaza igihe ntarengwa iyi gahunda izatangirira gusa ku borozi b'ingurube bumvikanisha ko bashonje bahishiwe kuko n'ubusanzwe byabagoraga kuzibonera isoko nyuma y'imyaka ikabakaba cumi n'itanu ayobotse ubworozi bw'ayo matungo bwana jean claude shirimumu akuriye ihuriro ry'aborozi b'ingurube mu rwanda arasanga bizarushaho kubanogera nibabona amasoko y'imbere mu gihugu umubare munini w'izo tworoye wasangaga zijya hanze y'igihugu nko muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ariko iyi gahunda yo kongera imirire cyane cyane bashaka intungamubiri ziturutse ku nyama mu mashuri ikorewe mu gihugu ryaba ari isoko ryizewe bityo bigatuma n'aborora nyine babona isoko hafi bwana jean de dieu niyonsenga ni umunyamabanga w'urugaga rw'abayobozi b'ibigo by'amashuri mu rwanda icyarimwe n'umuyobozi w'urwunge rw'amashuri ya kankigali i nyarugenge nawe yemeza ko bizaba akarusho kuri iyi gahunda akavuga ko agomba gufata iya mbere agashishikariza bagenzi be akamaro ko kubyaza umusaruro ubworozi bw'iri tungo ni ugukora kampeyini awareness ijyanye n'ubworozi bw'ingurube noneho n'uburyo bushobora gutanga ibyakoreshwa mu kunganira ibijyanye n'amafunguro y'abana ku mashuri kandi bwororoka vuba bugatanga umusaruro vuba bwanashyirimo umukuru y'aborozi b'ingurube akagira icyo asaba bagenzi be igihe bakiteguye kubona isoko ry'imbere mu gihugu hejuru ya mirongo icyenda ku ijana baracyoroye iza gakondo ni ugushakisha ukuntu bavugurura amaraso bakabona ingurube kuko ikura vuba kandi igatanga inyama nziza zikenewe ku isoko kuko ahandi mu bihugu byateye imbere nyuma y'amezi ane atanu ingurube ibirengeje ibiri ijana kandi twebwe biracyatugoye n'ibindi byatuma abantu bakora uwo mwuga badashobora guhomba ku buryo bwihuse ariko cyane cyane tukongera umusaruro mu bwiza no mu bwinshi kugira ngo duhaze iryo soko iyi gahunda ihise itangira mu bihe bya vuba byagorana ko aborozi b'ingurube bahaza isoko ukurikije ibisobanuro batanga kugeza ubu mu rwanda imibare y'ijwi rya amerika ikura mu ihuriro ryabo mu rwanda igaragaza ko abazoroye mu buryo bwa kijyambere bagera mu ijana abandi bacyoroye mu buryo bwa gakondo bwanashirimo yatubwiye ko minisiteri y'uburezi ibagaragariza ko byibura abagera muri miliyoni enye biga mu mashuri abanza n'ayisumbuye babihuza nuko kugira ngo byibura buri munyeshuri abone inyama y'amagarama makumyabiri n'atanu byasaba kubaga ingurube ibihumbi bibiri gusa ngo hari icyizere ko hari abashoramari bashobora guhita binjira muri ubu bworozi ndetse n'aborozi bashishikariye kongera umusaruro mu mbogamizi aborozi bakigaragaza ku isonga hari ibiryo by'ingurube bihenze kubona icyororo cyazo cyiza no kukigeza kuri buri wese tutibagiwe n'icyo batumva ko ubworozi bwa kijyambere ku ngurube bushoboka bagakomeza gusaba leta ubufatanye muri uru rugendo ikabashyiriraho gahunda ya nkunganire nk'uko bigaragara mu bindi bikorwa nk'ubuhinzi aborozi nabo bakabona ibiryo by'ingurube biboroheye kugeza ubu ariko ntibabura gushima ko ku bufatanye n'ikigo zipurayini cy'abanyamerika gikorera mu rwanda babona inanga nziza kandi vuba kugeza ubu kandi muri gahunda yo kugaburira abana ku ishuri leta itangaza ko yari imaze iminsi itanga inyama zisanzwe ku mafunguro ariko zikiri iyanga bitewe n'ubushobozi hagati aho iyi gahunda ikimara gutangazwa hakunze kuzamuka ukutavuga rumwe ku mbuga nkoranyambaga bamwe bibaza uburyo hari abashobora kuzahatirwa kurya iyi nyama isaba ubushishozi n'ubumenyi mu kuyitegura abandi bakabibona nk'ibisanzwe uretse kuba bishobora kuzafatwa nka gahunda rusange bimwe mu bigo by'amashuri yisumbuye byiganjemo iby'abihaye imana bisanzwe biyigabura abatayirya bakabagenera ayandi mafunguro ibi ariko birasa n'ibizaba icyitonderwa kuba mu idini ya isilamu n'abadivantisite b'umunsi wa karindwi shehe surayimani mbarushimana ushinzwe itangazamakuru mu muryango w'abisilamu mu rwanda yabibwa ijwi ry'amerika isilamu ni ikizira kurya ingurube n'ibikoresho bakoresheje bayitegura ntabwo byemewe yuko hategurwamo n'ibindi biribwa noneho icyo twibaza tuti se iyo gahunda iramutse ibaye yashyiraho ingamba zatuma abo ngabo bazajya batekerwa ukwabo ibyo tukabimenya bitagenze bityo ubwo rwose cyaba ari ikibazo kitubangamiye ku buryo twasaba ko cyarebwa neza hanyuma bitaba ari uko bigenze ni nk'aho byaba bisabye ko abana bacu bava muri ayo mashuri ubwo bakajya mu mashuri adakoresha iryo funguro bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali aha niho dusoreje aya makuru mu kiganiro iwanyu mu ntara mbashimira kuba mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi itongo ry'inkuba rihingwa n'igishwi umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru